yewe banyita Lorette rudasingwa nkaba nazanye hano na mama wanjye
nitwa Bubanje Rosari nkaba ndi umubyeyi wa rudasingwa Lorette
mama na- nifuzaga kukubaza ibibazo nka bibiri icya mbere ni ikibazo maze igihe nibaza nkabura akanya ko kukibaza nagira ngo umbwire muri makeya ubuzima bwawe uko wakuze ukiri umukobwa mbere yo gushaka
yewe navukiye mu muryango nkura mfite data na mama tuvuka turi abana icyenda abakobwa batanu n'aba- n'abahungu bane dukurira mu muryango udukunda umuryango wumvikana papa na mama bari abantu bumvikana banashakanye ari bato dukurana urukundo dukura dukundana tuza gutandukana bamwe baba- bajya hanze ba- babayo njyewe nsigara nsigara i burundi nsigarana na musaza wanjye umwe abandi baragiye mu mahanga ariko ni abantu twakuriye mu rukundo duku- dukura dukundana dukurira mu rukundo rw'ababyeyi ababyeyi badutoza umuco mwiza ni ibyo ngibyo nyine kugeza igihe nshaka ndashaka nshakana na- n'umusaza utwa rudasingwa innocent tuku- dushakana turi bato twashakanye dufite imyaka mikeya dushakana turi a- afite imyaka makumyabiri n'ibiri nawe afite makumyabiri n'ibiri tubana ntabwo twavu- twa- sinamushatse mvuga ngo namushatse hari ikintu muciyeho twarakundanaga
urakoze nahoze nkubaza ubuzima bwawe kuba umukobwa ukiri umukobwa mbere yuko ushakana na papa
ubuzima bwa nyine ntarashakana na papa wanyu ni uko nyine nababwiye yuko twasha nab- nabaga iwacu tuba tubana turi icyenda turi abana twavukanye hanyuma nza kwiga nza ku- kurangiza ndigisha nza gushaka naramaze naramaze ma- maze kuba umwarimukazi nibyo ngibyo ariko twakuriye mu rukundo iwacu
none se mama urakoze kumbwira ubuzima bwawe bwo mu bukobwa nagira ngo nkubaze urabizi ko nanjye nashatse ese ko mbona musazanye na papa byagenze gute kugira ngo mubane imyaka ingana gutya ese ni uko nta bibi yari afite cyangwa isombi byagenze gute kugira ngo uze kuri iyi myaka iyi myaka yose mubanye mukaba musazanye kandi mbona nta kibazo mufitanye
twashakanye twashakanye dukundana twarakundanaga nyine dushakana mu rukundo turabana tuza kubabyara uko twagiye tu- tubana niko twarashakanye ataranarangiza n'amashuri amashuri yayize turi kumwe ya iniverisite nanjye ndangije ishuri ry'ubwarimu tuza ku- tuza kukubyara tumaze kukubyara tujya azamuka mu ntera cyane ku buryo nta n'ubuzima bubi twigeze tugira tugufite kugeza igihe tubyara n'abana barumuna bawe ariko ntazibana zitakubitana amahembe abantu barabana hakagira icyo bapfa ariko abantu babana mu rukundo ukamenya ko uri umugore ugateza kubaha umugabo wawe umugabo akubaha umugore mbese ni umuco twakuranye twatojwe n'ababyeyi bacu ni umuco nyarwanda dukura tuzi yuko duteza kubaha umu- kubahana si no kuvuga ngo ndubaha umugabo nawe nuwanyubahe tuzi ko igihe abantu babana bateza gukundana n'abavindimwe ba- bagira icyo bapfa ariko umuco nyarwanda utuma abantu bakundana mu kubahana bwa burere wakuye iwanyu kwa so na nyoko ukabutoza abana bawe nabo kandi ukabukurana bakabukurana
none se nayo ifite akandi kabazo urabona muri iyi myaka mu myaka yacu ujya ureba ingo nyinshi z'inshuti zacu usanga bamara igihe gitoya gusa ugasanga bagize ibyo bapfa banatandukanye ese nuko twebwe tuba tutara nuko twebwe cyangwa se abo bandi baba baratandukanye bataba barakundanye n'abo bagabo babo
ubu ngubu nk- imyaka mfite ubu ngubu maze kubona ingo z'ubu ngubu abantu basigaye ba- ba- bashakana basa n'abagenda barebana inyungu nk'ubu ngubu umuhungu ajya gushaka umukobwa akajya kumushaka avuga ati muciye mu miryango ifite amafaranga umukobwa ajya gushaka umuhungu akavuga ati "Mu- ndamu- nda- ndareba niba yarize niba atize naho ni umucuruzi ariko twebwe wakundaga umuhungu ukagenda ibintu mukazabishakana ariko ubu ngubu igituma ingo zisenyuka ntimuba mwara abantu ntibabana barakundanye ababyeyi ntibaba baziranye nkatwe kera imiryango yabiba iziranye ugasanga ugiye mu muryango w'imiryango yagiye ishakana n'iwanyu ugasanga imiryango yashatse iwanyu ba nyogosenge bagiye bashaka muri iyo miryango tukazamukira kuri ibyo ngibyo ariko ubu ngubu ubona umuhungu niba ubonye umuhungu uravuga ngo ni muri sansiye ndamugiyeho wa muhungu nawe akagutwara avuga ati nawe ni muri sansiye mugenzi wanjye wagenda mugapfa ya mafaranga ugasanga nta rukundo rurimo sicyo kimwe na kera kuko kera twebwe twarebaga urukundo kuzageza igihe muzanasazana nte- niyo mwa- mwagira n'ubukene bwa bukene mukabusa- mukabusangira abana bagakurira muri urwo rukundo nabo
yego nibaza ko ari byo none se mama niba uvuga ko ubu ngubu usanga bakurikira ibintu by'amafaranga cyangwa se mbese urukundo rwacu rusa nk'aho rushingiye ku nyungu ubu koko umuntu yakwemera muri iki gihe akajya ku muhungu abona atarize ata- abona nta n'ubushobozi afite
ushobora kumujyaho umukunze kuko ushobora kuvuga ngo ugiye ku- ku- ku- kuko ujya ku muhungu ugukunze umuhungu arakwereka ko agukunda niyo waba uvuga uti gewe urukundo si runini cyane kuko burya urukundo twebwe abagore twaremewe gukundwa iyo umugabo agukunze nta na rimwe umusenya muragenda mukubakana kuko urugo burya ni umugabo amafaranga si ntabwo ariyo kuvuga ngo niyo atuma umuntu yubaka kuko ushobora kugenda uciye ya mafaranga wagenda ya mafaranga ntanayaguhe ugasanga afite ya- umutima w'ahandi ruhande kumwe navuze ko hari ibintu by'inyungu bagenda bareba yabona nko- hariho nu- na- na- n'abatingo bakagenda bagasenya bagasenyeza abandi akaba yagenda agashaka umugore ufite amafaranga agasenya urugo rwe rw'umukobwa rw'umugore yashatse ari muto akagenda akinjira umukecuru ubwo rero herekana ko ubu ngubu ni ibintu usanga ari ibintu byo kuvuga ngo ni inyungu ariko kuvuga ngo ntiwajya ku muhungu utize Aba- abize gusa abize si bo ba- ba- bashobora gushaka bonyine abatize bashobora gushaka waba warize ugashaka umuhungu utize ariko ufite urukundo mwanasangira bike ariko mukabaho
none se mama ni iyihe inama wangira urabona ko ngewe niko ngishaka maze imyaka ibiri yonyine niyo nama wangira kugira ngo nanjye nzasazane n'umugabo wanjye
inama nakugira nakugira ni nk'inama wambona- ni nk'ibyo wambonyeho nanjye ubu maze imyaka mirongo itatu n'itanu ndi mu rugo murashaka mu- ubu- mu- mu- ubana n'umugabo iyo umugabo umuhaye urukundo umugabo ukamwubaha nawe arakubaha ushobora kugira umugabo utameze neza kandi wowe ukamushyira ku murongo ushobora gushaka umugabo w'umusinzi akaza ukamwakira yanataha ukamwereka ko utanabonye ko yanasinze akaza ukamushi- ukamugaburira ukamuha ayo mata ukaba wagenda akaryama ejo mu gitondo zanzuka ziba zamushizemo urumva kubaka ntabwo ari ukuvuga ngo munaterane imigeri ntazibana zidaterana amahembe umugabo umushyira ku murongo nawe kandi akakubaha kandi iyo umwubashye nawe arakubaha niyo nama nakugira kuko burya iyo umushyizeho umugabo umushyizeho ikintu cy'agasuzuguro cyangwa umushyiraho ikintu cyo kuvuga ngo warize ntiyize nk'uko nyine ababungu bakora umugabo asha- ahita abona ko banamusuzuguye iyo rero abantu bubaha- bubahanye baranasazana niyo nama nakugira yo kubaha umu- uwo mubana kandi si n'umugabo gusa uwo mubana wese uteza kumwubaha niyo nama nakugira nk'umubyeyi
iyo nama ndayumvise none se ko tumaranye igihe gito n'umugabo wanjye nko mu myaka iri imbere ntabwo nzi ngewe nakurikiza izo nama ngiye none se we atabyubahirije ngo mbona nkunda nakora iki
utabyubahirije ntabwo naku- ntabwo naku- na- naku- nakugira inama yo gusenya umugabo uramugoragora uramugoragoza umugabo arataha wamubwira neza inama ika- ukabona ko agize inama nziza agu- agukurikiye agukurikiye umugabo arataha wamubwira uti mwiriwe ukabona biramunejereje iyo yinjiye ukabona umurebye nabi nawe ina- in- i- i- ahita akureba nabi ariko iyo iyo yinjiye ukabona akabona akamwe- a- akanyamuneza umugiriye akabona ko mwakiranye urukundo akabona ko mwakiranye ishyaka umugabo nta n'imwe mushobora kugira icyo mupfa ni n'ubu ngubu ni kugeza n'uyu munsi nibyo bituma n'ubu nyubatse kuko nuba- ndamwubaha pe
mama urakoze cyane bw'iki kiganiro uduhaye ariko se nshobora kubaza lorete mama yaba yarakuganiriye inkuru mbere yaho mama ntabwo ari bwanganire iyi nkuru ni ubwa mbere Mm.
ese mama ko numva ufite ubutwari Mm.
bwo kuba icya mbere warize wabaye umwarimu ikindi cya kabiri urera abana bawe neza ubana n'umugabo wawe neza umuntu ashobora kubyibaza kuko akenshi usanga abagabo bagira imyitwarire itoroshye kandi urumva ko muranganye n'umugabo n'umugabo wawe barurete nk'aho barakuze n'aho barashatse nkeka ko ari ikintu cyo kwishimira ariko umuntu ashobora kwibaza ubwo butwara aho bukomora ku buryo wabana n'umuntu ingeso ze ukazihanganira ukabana nawe imyaka ingahe igashira nka mirongo itatu n'itanu imyaka myinshi uba twese twe tutarabaho umuntu ashobora kubyi- kubyumva agatangira akaba yakwibaza ibibazo byinshi aho ukomora ah, ubwo butwari bwo kuba wabana n'umuntu ukihangana ingeso ze zaba mbi zaba nziza ariko ugashobora kubana nawe imyaka yose
izo ngeso zo ku- kwihanganira umugabo kugeza igihe imyaka tumaranye naziciye ku babyeyi banjye nakuze mbona mama yubaha data mbona data yubaha mama barasazana data aza gupfa mama aza gupfa nyuma ariko nta kintu nigeze mbona bapfa sinigeze mbona mama yahukana sinigeze mbona mama atuka data n'iyo papa yazaga akaza ubona agize nk'umujinya mu nzu mama yahitaga yic- ubona ko acishije make nk'umu- nk'umuntu nk'umutegarugori mu rugo ubwo rero icyo gihe nawe nanjye narabikuranye nteza kubaha umu- nko kubaha umugabo nk'uko nanjye nabonye iwacu mama yubahaga data
rurete iryo somo mama guhaye ni buremere ki wihereza wowe nkawe wowe uti maze imyaka ibiri maze gushaka ese ubwo buremere ubutubwire cyangwa se ububwire mama cyangwa n'abakumva cyangwa abazakumva kugira ngo basobanukirwe impamvu yatumye wohereza iki kiganiro kuba aricyo cy'agaciro cyangwa se kuba aricyo ibyo bibazo wari ufite ku buryo wumva ko aribyo byangombwa bikeneye kurushaho
nakoze ngewe nibyo bibazo nari maze igihe nibaza kuko byasaga nk'ibintera ubwoba nkabona nk'abantu tungana barimo barubaka ariko hari n'abo nzi bamaranye amezi atatu baratandukanye noneho ndavuga nti se nkabona iwacu data na mama barasazanye nifuzaga guhora mbaza mama nti se wabigenje ute bigenda bite ni ukuri numva nanyuzwe navanye isomo rikomeye namenye ko nkuko yabimbwiye ujya gushakana n'umuntu n'ubundi muta mutava indi imwe muba mufite imico itandukanye ariko bigasaba ubwa- ukwihanganirana bigasaba kubahana kuko muba mwarashakanye mukundanye ubwo rero menye ko umutware nyine ariwe mutware w'urugo ngomba kumwubaha ngaca bugufi ariko yongeye no kunyibutsa ko twebwe twaremewe gukundwa ubwo nawe azankunda nanjye mwubahe kumwubaha kandi ntawe tuba uta- wadakunda nanjye ubwo nzamukunda nanjye ntere ikirenge mu cya mama n'icya data mbashe kugera kuri iyi myaka bavuze wenda ninashobotse nayirenze kuko nabo ndabona bagifite igihe cyo kubaho bazanayirenza Mm, Murakoze cyane Rure- mama mfite akabazo nzi lorete nzi inosante nkamenya na na sandrine ntabwo wigeze uganiriza lorete wenda ba sandrine simbizi ni icyizere cyo wari ufitiye abakobwa bawe ko bazitwara nk'uko witwara
Mbe- abo bose ba- mbere y'uko bajya gushaka twaraganiriye ntabwo washyingira umwana utabanje kumuganiriza uramuganiriza ukamubwira ukuntu azifata mu rugo rwe kandi kugeza n'ubu abo bose mbere yo kugira ngo umwana ashake ubanza kumugira inama ukabanza kumubwira guca bugufi imiryango agiyemo ukaba agiye mu miryango atari asanzwe atabazi ateza kubaha nyirabukwe ateza kubaha baramukazi be ateza kubaha baramube mbese na- n'abavandimwe bose baza bamugana akabubaha kuko aba agiye kujya kubaka undi muryango kandi umuryango aba agiye kubaka ni umuryango uzaza nanone mukaba umwe Kuba mu- aba- aba agiye mu- aba agize imiryango ibiri kandi iyo miryango niyo umwana atagenga yubahiye imiryango ntikundana mbere rero uko kugira ngo bashake mbanza kubaganiriza
ibi bishobora kushi- ku- kunshyira ku kindi kibazo ni gute ugereranya abakobwa b'ubu cyangwa se abana b'ubu n'abana b'igihe cyane
abana b'igihe cyacu n'abana b'ubu ngubu burya biva ku burere ntibazavuge ngo abana ba kera ngo n'abana b'ubu umwana burya azamu a- akura akurikiye ubure- uburere yahawe ntabwo abana b'ubu bose ari abana babi umwana akurira mu rugo akurira mu burere bamuhaye umwana akurira mu mico bamukuye akuriyemo si ukuvuga ngo abana babu ngo ni abana b'ubu ngubu ab'ubu ntabwo ari- nta- ni ikizungu icyo ngicyo kuvuga ngo abana b'ubu umwana nu- umwana ava kuri nyina umwana ava kuri se kandi igi- bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito umwana umugorora ari muto akazamuka ariko ntabwo twavanga abana bo bose ni babi umwana umuhindero akayizamukira hakurikije ibyo yahawe
Eh, kuko bafite n'inyitiriro bitirira urubyiruko rw'iki gihe bavuga ngo "Ah, uwo ni uwubu bishatse kuvuga ngo kuba ari uwubu hari ibituma atandukana n'abandi ba kera nibuka mama igihe kimwe igeze kubwira mushiki wanjye dukurikirana namubwira ati mbabazi ati kuki utajya uza kunsura mbabazi ati mama mva ku ishuri njya gushaka ibikoresho y'Uganda arangije mama ko- yongera agaruka abana b'ubu kera twakunguraga ababyeyi bacu ariko ab'ubu wumva ko n'abana b'ubu nyine kuba ari ab'ubu bafite ibibatandukanya n'abandi sinzi icyo gisobanura ni- gisobanuro niba mu by'ukuri rurete cyaba kimunyuze kuvuga ngo ni umuco bakomora ku babyeyi babo cyangwa se ni uburere bahabwa n'ababyeyi babo kuzi ko hari ibibazo muri iki gihe hari abana badafite ababyeyi bo babarizwa he
kuvuga ngo abubu ubungubu isi- ibyi- ibyi- igi- ubungubu ibintu byarahindutse koko kera abana bakuriraga mu miryango abana bagakurira mu miryango bakaba bafite ba nyirasenge bakaba bafite ba se wabo ariko ubu ngubu abenshi ntibakigira ababyeyi kubera ibi- ibihe byahindutse by'intambara ibihe byarahindutse abana bagakura bakura ba- ba- bamwe hari abakura bada- bata- badafite uburere bwabo bwabo babyeyi ko nta baba bafite ikindi kintu gituma abana nk'ubu ngubu batakimeze nk'aba kera kuko ubu nk'ubu abantu benshi bafashwe n'akazi umwana aragenda akava nko nk'aho ngaho akava nko iwabo bari nko mu mutara akaba nk'ino i kigali akazafatwa na ka kazi akazafatwa n'amashuri akazafatwa n'urugo rwe ariko kera aba kera babaga bafite abaja babaga bafite babaga banatuye hafi y'iwabo ntabwo umuntu yashakaga kure ya- ya- y'iwabo nk'ubu ngubu ugasanga rero uhora usabana n'ababyeyi bawe ababyeyi bakagusura ariko ubu ngubu ushobora no kujya gusura umubyeyi umubyeyi ashobora kuza kugusura akazakubura wabyukiye mu kazi ku mugoroba wagiye ku ishuri bakavuga bati abana b'ubu batwarwa batwarwa na byinshi batwarwa n'amashuri batwarwa no kubura ibihe byo kuvuga ngo basabane n'ababyeyi babo nibyo ngibyo bituma abana b'ubu ngubu n'abakera ntaho bahuriye wasangaga umwana yarerezwe kwa nyirakuru akahererwa kwa nyirasenge ariko ubu ntawe ukireresha umwana kwa nyirakuru umwana ajya kwa nyirakuru ati ntiyagi nyirakuru ntazamwigisha yajya kwa nyirasenge ati ntazabona umuha kurudiswari ugasanga umwana yiboheye ku babye- ku- ku babyeyi be ntazamenye umuryango ntazamenye nyirakuru kubera iki ya mashuri no kuvuga ngo abana ntibazagenda ngo babone ababakurikirana bya bintu by'ubu ngubu nyine by'ikizungu cyaje
Rurete, hari akantu waba wifuza kumubaza
yewe ibibazo nari mfite birasaga nkaho ari biriya Mbe- nanamushimira ko nanyemereye kuko yamaze impungenge ariko akantu gato nagira ngo umubaze nakubazaga ese ko naganire nawe ntaganire na papa uko ubona iby'urugo uko wasubije ese na papa niko aba we nawe abibona
nawe niko abibona kubera nta kintu kibi naba naramubonyeho cyahindutse uko twagiye dukura uko twabanye uko twabareze nuko mwagiye mu- mu- twagiye tu- mu- mu- mu- mu- mu- natwe tu- dukurana na- na- mukura natwe tugenda dukura du- dusaza ibyo mbese nababwiye nta kintu na kimwe nigeze mbona ahindukaho ari ukunyubaha aranyubaha nanjye ndamwubaha aranyubahira uko amaze gukura nawe nkamwubahira ko amaze kuba umusaza tugahana agaciro tugezeho ubu ngubu nta kintu cya- na kimwe mbona cyahindutseho
mama hari akantu waba wifuza kubwira rureti nk'akantu ushobora kuba wibagiwe mu kiganiro wamuhaye cyangwa se wifuza kuba wagereka ku kiganiro umuhaye
Jyewe rurete niwe mfura yanjye numva icyo namuhanura nk'uko natwe twakuriye twakuze duhawe duhawe i- indero n'ababyeyi bacu iyi myaka tumaze ni uko yagera iki- ikirenge mu cyacu agakurana uburere bwa kinyarwanda akubaha umugabo akubaha abana be nk'uko nanjye mbubaha abana akabagira abavandimwe nk'uko nanjye aba ngaba nanjye mbona nk'uko mbese sinjya nishisha ku bana sinjya mbona- n'ibiganiro turaganira ukagira ngo turangana kuko iyo ugiye kure y'umwana ngo mu- ureke kumuganiriza n'uwa mwana aragutinya akagira ni- agatinya n'ikintu n'ikintu yakubaza none ngewe icyo namwifuriza ni uko ubu nawe arimo arabyara abahungu ba- ashobora kubaganiriza nk'uko aganiriza abakobwa ubu nta nta gitandukanizo ry'umuhungu n'umukobwa umukobwa ukamenya igihe kige- agezemo ukamuganiriza njyewe harabizi nawe yabisubiramo ntabwo njya yewe njya mvuga ngo njyewe imyaka mfite sinjya kure cyane y'abana banjye turicara hasi tukaganira ibibi tukabisasa ibyiza tukabi- tukabiganira kugeza n'ubu nibyo namwifuriza nk'umubyeyi we
murakoze cyane mama imana iguha umugisha Eh, nyuma twagushimira kuba waje hano murakoze cyane Mm, nanjye ndabashimiye
murakoze